radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka kisoro muri uganda muratwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe muradusanga kuri wa eshatu radiyo yacu viyo akadomo komu muri kumwe nanjye timu haritsi ishimwe mbahaye ikaze muri aya makuru mbere y'uko tubagezaho amakuru ku buryo burambuye ariko reka tubanze tubagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho perezida wa amerika watowe donald trump yavuze ko yishimira uko impushya z'abinjira muri amerika zitangwa kuko nawe akoresha abanyamahanga minisitiri w'intebe wa senegal osman sonko harategura umushinga uzahindura itegeko ritanga imbabazi ku bagize uruhare mu bwicanyi bwabaye mu gihugu inyoni zateje impanuka y'indege yo muri koreya y'epfo ihitana abantu ijana na mirongo irindwi n'icyenda perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimangiye ko nta mikoranire igisirikare cye gifitanye n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda amakuru ku buryo burambuye tuyahere muri koreya y'epfo aho inyoni zakoze ibara zigateza impanuka y'indege ikomeye kuri iki cyumweru iyi ndege itwara abagenzi yavaga muri Thailand yerekeza muri koreya y'epfo yahitanye abantu ijana na mirongo irindwi n'icyenda iyi ndege y'ikompanyi ya jeju air yari itwaye abagenzi ijana na mirongo inani n'umwe abo mu nzego z'ubutabazi bari aho impanuka y'indege yabereye nibo bagaragara cyane haba ku mafoto cyangwa kuri videwo yasohowe n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp iyi ndege ya jeju air yavaga mu mujyi wa bangkok muri thailand yerekeza mu mujyi wa muwan wo muri korea y'epfo impanuka nk'iyi itarigeze iba muri korea y'epfo birashoboka ko yaba yatewe n'uko iyi ndege yagonganye n'inyoni ubuyobozi bwatangaje ko iyi mpanuka yabaye mu masaha y'isaa cyenda z'ijoro ndetse buvuga ko hari impuruza zatanzwe ko iyi ndege igonganye n'inyoni hashize iminota ibiri umupilote wayo nawe yatanze ubutumwa bw'umuburo atangira kururutsa indege ariko biranga uretse kuba inyoni arizo zabaye nyirabayazana muri iyi mpanuka y'indege biranavugwa ko ikirere kitari kimeze neza gusa umuyobozi w'urwego rushinzwe kuzimya inkongi z'umuriro Ri Jong Hun wo mu mujyi wa Muan yavuze ko amakuru nyayo azatangazwa nyuma y'uko iperereza rirangiye iyi ndege yakoze impanuka yari yo mu bwoko bwa Boeing magana atatu na mirongo itatu na karindwi akarongo umunani AS yatangiye gukora mu mwaka wa bibiri n'icyenda perezida wa amerika watowe donald trump mu mpera z'iki cyumweru yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru new york post bamubaza ku bijyanye n'abinjira n'abasohoka avuga ko yishimiye ko itangwa ry'impushya zemerera abashaka kuza muri amerika zikorwa ariko yongeraho ko yifuza ko amerika yazana abantu b'abakozi b'abahanga mu mpera z'iki cyumweru ubwo trump yaganiraga n'iki kinyamakuru gikorera mu mujyi wa new york yumvikanye ashima ikoreshwa rya viza cyangwa uruhushya rw'abinjira n'abasohoka donald trump yavuze yavuze ko akunda viza kandi yahoze akunda viza yongeraho ko ari nayo mpamvu hari abanyamahanga binjira kuko baba bafite izo viza nyamara mu gihe cyashize donald trump yakunze kumvikana anenga bikomeye ibi bya viza cyane cyane iyo mu bwoko bwa hash akarongo rimwe b ayita mbi cyane kandi ko idafite ishingiro ku bakozi bo muri amerika nubwo biri uku trump yavuze ko ubwo afite abanyamahanga bamukorera baza bafite ubwoko bw'iyi viza ya hash akarongo rimwe b muri manda ye ya mbere nk'umukuru w'igihugu trump yashyize ahagaragara ko ashyigikiye ko umuntu ugomba gukorera muri amerika ari ukwiye kuba ari umwenegihugu cyangwa se umunyamahanga uhembwa amafaranga menshi cyangwa se ufite ubuhanga buhanitse trump ari kumwe n'abamushyigikiye barimo umuherwe Elon Musk bari mu bikorwa bijyanye n'iby'ikoranabuhanga iki kibazo cya viza z'abinjira muri amerika cyakuruye impaka gituma abamushyigikiye bagaragara nk'abacitsemo ibice abanyamahanga bafite ubuhanga buhanitse mu nganda z'ibijyanye n'ikoranabuhanga bizera ko bafite ubumenyi buhagije ku buryo byagorana kubona uwabasimbura mu myanya barimo ari mu kiganiro na New York Post Trump ntacyo yavuze azakora ku mpinduka z'ibijyanye na viza nagera ku butegetsi mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha reka tuve muri amerika noneho tugiye muri senegali minisitiri w'intebe w'iki gihugu osman sonko yagejeje ijambo ku nteko ishinga amategeko ubwo yagaragazaga gahunda ye y'imyaka itanu iri imbere yumvikanisha ko izavana igihugu mu bibazo by'ubukungu na politiki bimaze imyaka itatu ari imbere y'inteko ishinga amategeko mu mpera z'iki cyumweru Osman Sonko yongeye gushimangira ko abaturage ba Senegal batoye ku buryo bweruye ndetse yemeza ko bashyigikiye umushinga w'igihugu cyigenga nka Senegal bityo hagomba gukorwa impinduka zitigeze ziba muri iki gihugu kuri uyu wa gatanu Sonko yari yavuze ko leta ye izatanga umushinga w'itegeko ryo gukuraho irindi ryari ryarashyizweho na Macky Sall wahoze ari perezida ryemerera imbabazi abantu bakoze ibikorwa by'urugomo rushingiye kuri politiki rwaguyemo abantu benshi izi mbabazi zitavuzweho rumwe zatanzwe mbere gato y'amatora yabaye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ubwo Sall yageragezaga ibyatuma haba ituze nyuma y'imyigaragambyo yadutse ku munota wa nyuma amaze gutangaza ko amatora yakwigizwa inyuma abanenga iki cyemezo bavuga ko cyari kigamije kurinda abakoze ibyaha bikomeye birimo n'ubwicanyi bwakozwe mu gihe cy'imyaka itatu y'imvuru za politiki zabaye hagati y'imyaka ya bibiri na makumyabiri na rimwe na bibiri na makumyabiri na kane Sonko yavuze ko uyu mushinga w'itegeko uzashyikirizwa inteko mu kwezi kwa munani kugira ngo ukureho imbabazi zatanzwe mu kwezi kwa gatatu kugira ngo hatange umucyo yasobanuriye kandi inteko ishinga amategeko ko uyu mushinga utagamije kwihorera ahubwo ko ugamije gutanga ubutabera umusingi nyawo ugeza abaturage ku mahoro arambye mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu viwe akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook na x muradusanga kuri arobaz viwe radiyo yacu mu kanya turajya amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika kuri uyu wa gatanu w'icyumweru turangije evariste ndayishimiye perezida w'u Burundi yagiranye ikiganiro mbwirwaruhame n'abaturage barimo n'abanyamakuru ndayishimiye yatangaje ko nta mikoranire igisirikare cy'igihugu cye gifitanye n'inyeshyamba za fdr zifite ibirindiro muri congo fdr irwanya ubutegetsi bw'u rwanda muri iki kiganiro umunyamakuru yabajije perezida ndayishimiye icyo avuga ku by'u rwanda ruhora rushinja uburundi gukorana n'imitwe ishaka guhirika ubutegetsi bwa kigali
iyo imigenderanire yatosekaye gutukwa birimwo kugira ngo aguturanye n'amakungu hajya ni nk'igitutsi yadututse kugira ngo amakungu akunda mwumve igihe twebwe twagenda gufasha igihugu cya kongo murazi yuko twabyumvikanye twese abakuru b'ibihugu bo mu bihugu bigize umuryango wa afurika buseruko twese atanu umwe avuyemwo n'u rwanda rwarimwo turumvikana ko tuja gufasha igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo kugarukana amahoro n'umutekano tugiye rero no kuvuga yuko twari dufise ico tugiye gukora twamvikanye yuko tugwanya imigwi yose y'abanyamahanga ikorera mu gihugu ca kongo ariyo ikorera amabi iyose atanumwe avuyemwo hanyuma tugaca dusaba yuko imigwi y'abanyekongo nabo baca baja mu biganiro vy'amahoro ari hajya mwumva ibiganiro vy'amahoro vya nairobi abanyamahanga bagataha mu bihugu vyabo ku neza badatashe naho tukabagwanya rero ico gihe twebwe aho turi hose n'u rwanda je twaravyivuga nivuga nti kwaba abajejwe umutekano iwawe nawe wanje bavugana ahubwo dufashe kuko nibo bari bajeje urwego rw'iperereza mu rwego rukuru rwari rongoye izo ngabo u rwanda nibo rwari rwatwara ubwo rwego rw'iperereza tuca tububwira tuti za muratubwira aho abo ba efuderere boba bari murabe ko rutabatera tutabateye muca mumenya ko ari abagenzi murumva icyo gihe twarakorana n'u rwanda atangorane hanyuma rero u rwanda rumaze kwiyamamaza ko ruriko rukorera emuvereturua ni ukuvuga yuko ishavu ryaciye riza kuko uburundi buri kubufasha leta ya kongo nk'uko twabyumvikanye n'ibihugu byose byo mu muryango wa afurika y'ubuseruko uno munsi rero avuze ibyo ni ukugutuka rero jewe ikibi intutse ntibibe byo urumva ubu ndengana iki none ko ibyo ariko aravuga atari byo turiko turakora kiziba atari byo turiko turakora hanyuma nawe gutukana arabandanya aza aravuga atwamba ikibara mugabo nagira mvuge yuko nawe watwambika ibara rimeze gute amakungu hagikongo niyari arabibona arazi iby'uburundi buriko burakora ko ari ibyiza buriko bufasha kongo kandi na kongo irabibona mugabo urumva nta kundi ko yabaye umwasi wa kongo umukunzi w'umwasi wawe acayipfa umwasi wawe mugabo twebwe ariko aduhora ubusa nico novuga ntihagire ico bibakomeretsa ko yatubesheye ni igitutsi mugabo yatubesheye nta kindi muri icyo kiganiro kandi perezida evariste ndayishimiye yabajijwe impamvu uruzinduko rwa perezida felix tshisekedi wa repubulika ya demokarasi ya kongo yagiriye mu burundi mu cyumweru gishize rwagizwe ibanga maze asubiza ko atari ngombwa ko itangazamakuru ritumirwa mu bintu byose mwene ibi bibazo bituma nsangira umwizero nsangira umwizero yuko demokarasi yamaze kwinjira none ushaka a- utuntu twose hakujemo Ntu- ntunyemera ku buryo uvuga ko nakuroperezanta neza urumva ibintu byose dutegereza kujamo tutagiyemo eh, mugabo nagira nakubwire kandi ntibabonye ko tugenda dutwenga mu bisanzwe niyo babonye serugo na inarugo bariko barayaga batwenga abana baca banezerwa bisanzwe bacavuga ati bayanze neza papa na mama namwe rero mwarabonye ko tuvara dutwenga hanyuma guca uvuga rero ngo ntegerezwa kumenya mwayaze uduki twayaze ibyiza kuko twavanye tumerewe neza kandi kijya cyari ni umwizero umwizero iki kwerekana yuko abantu ari abagenzi ibihugu ari bigenzi ku buryo umwe ashobora kuva muhira akajya gutemberera uwundi hanyuma bagatera inkuru hanyuma akagenda I- ibyo ni byo byerekana ahubwo ko ari ubugenzi bukomeye cyane n'ahandi ku byo twayanze ni iby'ubuzima bw'ibihugu byacu urumva ni ni- niwe aserukira igihugu cya kongo aserukira icy'i burundi dutegereza kubona yuko imigenderanire yacu iri kugenda neza kandi tubirabye nta ngorane n'imwe ihari noneho uyu ni wa mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima tugezwaho na eugenie mukankusi
ndabasuhuje deogenia mukankusi mbahaye ikaze muri kiganiro bungabunga ubuzima indwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi bakunze kwita leyemyoma ni uburwayi bukunze kwibasira nyababyeyi ibi bibyimba bigenda bitandukana mu mubare no mu ngano kandi ntibitera kanseri benshi mu bagore bafite ubu burwayi nta bimenyetso baba bagaragaza ababigaragaje bashobora kuva cyane mu gihe cy'imihango kuribwa mu nda cyangwa se mu gice cy'epfo cy'umugongo ndetse no kugira impatwe ari byo kunanirwa kwituma ibikomeye ubu burwayi butera ubugumba nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima muri amerika nih indwara ya fibroids ni umugogoro ku rwego rw'isi aho yibasiye mirongo inani ku ijana by'abagore bakiri mu myaka yo kubyara ariko kandi yiganje cyane mu biraburakazi barimo n'abo muri afurika muri uganda imibare itangazwa na guverinoma yerekana ko abagore bane ku icumi muri iki gihugu cyo mu burasirazuba bwa afurika barwaye iyi ndwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi nubwo hari uburyo bwo kuvura iyi ndwara benshi mu bagore baracyagira ingingimira zo kujya kwivuza ibibyimba byo muri nyababyeyi ni indwara ikunze kwibasira abagore berekeza mu kigero cyo gucura aho ibibyimba byoroheje bitangira gukurira muri nyababyeyi bigateza ibimenyetso nko kuribwa mu nda kunyaragura no kuva cyane mu gihe cy'imihango nk'uko ubushakashatsi bubyerekana indwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi bita fibroyide ivugwaho kuba isoko nyamukuru y'ubundi burwayi cyane cyane mu bagore b'abirabura bari mu myaka yo kubyara barimo n'abo muri uganda Dogiteri Atuhayirwe Susan ni umuganga w'indwara z'abagore ku bitaro byihariye by'impinja n'abagore bya Murago i Kampala avuga ko uko ibibyimba bya fibroyide bigenda bikura bitera ukuva bikabije uburibwe no kugubwa nabi nyamara benshi mu bagore batinda kujya kwivuza Some of these women may come in with uh, bamwe muri aba bagore baza baratangiye kujya bajya kunyara kenshi bitewe n'uko uko ibibyimba bikura bibyiga uruhago abandi nabo bashobora kugira impatwe ari byo kunanirwa kwituma ibikomeye bitewe n'uko ibibyimba byagiye ahasohokera umwanda hanyuma kandi tujya tubona abagore baza baragumbahaye batakibasha gutwita Juliet Namuwaya w'imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko yagize ibimenyetso bisa n'ibi ubwo yari afite imyaka makumyabiri n'itanu yagerageje kwivurisha imiti y'ibyatsi ariko ntibyagabanya uburwayi cyangwa ngo bimworohereze nibwo yaje gufata umwanzuro wo kujya kwivuriza kwa muganga When I walked to the hospital, ubwo najyaga kwa muganga basanze imiyoboro yari ifunze babonamo za fibroyide bahise bampa imiti yihariye ivura fibroyide Juliet avuga ko nyuma yo kugirwa inama n'abaganga yaje kubagwa nyuma y'imiti yongera imisemburo yari amaze amezi atandatu aterwa ibyo byahagaritse kuva mu gihe runaka ariko mu ntangiriro za bibiri na makumyabiri n'itatu ububabare no kuva byongera kugaruka ibyamuteye ubwoba what could this be? Why is the pain?
ibi byaba ari iki kubera iki ubu bubabare bugarutse kubera iki narimo gutwita urumva utarimo gutwita muri sosiyete nyafurika yacu bagufata nk'aho ntacyo umaze bihereye no ku mugabo wawe ninde wakwifuza kugumana n'umugore udashobora gutwita mu by'ukuri hari n'abavuga ngo uyu mugore yaravumwe muganga tuhayirwe yerekana ko nubwo ubuvuzi bwo kuvura ibibyimba byo muri nyababyeyi bidasabye kubaga ahantu hanini buhari benshi mu bagore batinya kubagwa ndetse bakanga kujya kwa muganga Not every fibroid has to ntabwo ari buri fibroide ivanwamo binyuze mu kubagwa hari izo twitegereza twasanga zitaguteza ikibazo ukaba wabana nazo muganga tuhayirwe avuga ko hari n'ubundi buryo bwo kuvura buboneka burimo gushongesha za fibroide hakoreshejwe imashini yabugenewe ndetse n'imiti iterwa mu mijyana yo muri nyababyeyi igafasha kubuza amaraso kuvira muri nyababyeyi Profeseri Anne Beatrice Kihara ni umuyobozi wa Federasiyo Mpuzamahanga y'Ubuvuzi bw'Indwara z'Abagore muri Afurika avuga ko mu gihe abagore bakwiye kujya bisuzumisha kenshi guverinoma z'ibihugu nazo zikwiye gukora ibiruseho mu gutuma ubuvuzi bwo kwa muganga buboneka kandi buhendutse Fibroids, you have to first ask pertinent questions.
kuri fibroyide ugomba kubanza kubaza by'ingenzi bijyanye nayo ese arashaka ko uburumbuke bwe bugumaho cyangwa yarangije kubyara ese niba ava bikabije ni iki cyabanza kwitabwaho ese birasaba ko tuvanamo nyababyeyi turavanamo se ibyo bibyimba ese birasaba ko dukoresha bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro bwadufasha gupima ingano y'ukuva umuntu afite ariko ibyo byose bigaruka kuri iki inzobere zivuga ko bitewe n'ikiguzi gihenze kijyana no kuvura ibibyimba byo muri nyababyeyi bizwi nka fibroyide ndetse n'igitutu cya sosiyete ishyira ku mugore ngo abyare juriyati n'abandi bagore benshi b'abanyayuganda bakomeje kuzahazwa na fibroyide
ni iki uzi ku ndwara ya fibroids hanyuma se ni iki wumva cyakorwa mu kurushaho gufasha abagore bayirwaye muri afurika
mu by'ukuri ntabwo nkora ibijyanye n'ubuvuzi ariko nta byinshi nzi kuri fibroyide icyakora ni imwe mu ndwara zishobora gutera umugore kutabyara hari abagore benshi hanze aha bagendana mu burwayi bwa fibroyide ariko batabizi ko babufite nibwira ko guverinoma yagerageza gukora ubukangurambaga nk'abaganga bakazenguruka hose bahugura abaturage atari no kuri fibroyide gusa ahubwo no ku zindi ndwara nyinshi zibasira abagore muri ibi bihe
numvise abantu benshi barwaye fibroide mu bo nsanzwe nzi kandi fibroide ubusanzwe abantu babana nayo ntabwo ari ikibazo gikomeye mu by'ukuri kuba abantu babana nayo kuko ntigaragaza ikimenyetso na kimwe cyangwa se ngo igire ikibazo gikomeye itera umugore icyakora hari bamwe bahura n'ingorane zo kuribwa cyane bakaba banava bikabije hari abagira ikibazo cyo kutabyara muri bimwe mu bihugu cyangwa muri za leta zimwe ugasanga bamwe mu bagore inda yabo yaragiye iraguka cyane cyangwa se bakajya kwa muganga bavuga ko bamaze hafi umwaka urenga batwite mu by'ukuri bo bibwiraga ko ari ugutwita ariko babasuzuma bagasanga ari fibroide zabyimbyemo
nibwira ko fibroyide ari indwara iterwa n'agakoko ka bagiteri igatuma abagore batabyara cyangwa se ikabatera uburwayi bwo muri nyababyeyi butuma baribwa cyane mu gihe cy'imihango cyangwa se bakaribwa mu kiziba cy'inda ariko igikomeye cyane ni uko ibuza abagore kubyara nkibwira ko hakwiye kubaho gutegura ubuvuzi bwo kubagwa butangwa ku buntu abagabo bashatse nabo bagomba gufasha abagore babo
ikintu gito nzi kuri fibroyide ni uko ari ibibyimba bikurira muri nyababyeyi y'umugore bikaba byatuma atabasha gutwita cyangwa se bikamutera kuribwa mu kiziba cy'inda no kubabara mu gihe cy'imihango ku byerekeye guverinoma nibwira ko bakwiye kugabanya ikiguzi cy'ubuvuzi bwo kubagwa bagomba gukora inkingo nyinshi zayo ibyo bikaba byafasha mu kuyigabanya oya mu by'ukuri sinibwira ko hari ibihari bitewe n'uko benshi mu bagore baba batazi ikibazo bafite cyagiye wumva utameze neza wumva ububabare ntibajya kwa muganga ngo bisuzumishe bamenye ikibazo bafite barabyihorera kugeza ubwo uburwayi bwagutse bukaba ikintu kinini
dr george gwako ni umwarimu mukuru muri kaminuza ya nairobi akaba n'umuganga ku bitaro galaxy gynecare muri kenya aradusobanurira icyo fibroids ari cyo n'icyakorwa mu kwita ku barwayi bayo bashya ndetse n'abayisanganywe
The etiology or the cause of fibroids uh, is actually not known, but we know that there are certain uh, intandaro y'igitera fibroyide kugeza ubu ntizwi neza ariko tuzi ko hari bimwe mu bintu bishyira umugore mu kuba yarwara fibroyide urugero nk'abagore bafite abana bake cyangwa badafite n'umwe abagore bagiye mu mihango yabo ya mbere imburagihe wenda nko munsi y'imyaka icumi ikoreshwa ry'urushinge mu kuboneza urubyaro byo ntibivugwaho rumwe abagore bafite umubyibuho ukabije barwaye umuvuduko ukabije w'amaraso barwaye diyabete ariko rero harimo n'igice gikomeye cyo kuba yaturuka ku tunyangingo sano tuzi ko uburwayi bwa fibroyide bukunze kwibasira abantu bahuje imiryango ariko kandi bukaba buniganje cyane mu birabura ugereranije n'abazungu ndetse n'abakomoka muri amerika y'epfo hanyuma icya nyuma cyabutera ni ibibazo bishingiye ku buryo ubaho urugero kurya amafunguro yiganjemo inyama kunywa inzoga nyinshi kunywa itabi kubura vitamine d mu mubiri ndetse n'izindi mpamvu ubusanzwe uburwayi bw'ibibyimba bwa fibroyide tubushyira mu burwayi bwerekeranye n'imihango hari ibibyiga ibice byo munsi y'umukondo ndetse bikaba byabangamira uburumbuke ibyo ni ibya mbere ikindi ni impinduka mu bijyanye n'imihango zikunze kugaragarira mu kuva amaraso menshi kandi igihe kirekire mu gihe cy'imihango kuri fibroyide zibyiga ibice byo munsi y'umukondo zishobora kugabanya ingano y'uruhago bitewe n'aho byaje bishobora kandi kugabanya ingano y'ahasohokera umwanda munini cyangwa se ingano y'amara bishobora kandi kugabanya imitsi ijyana amaraso mu rukenyerero aho umuntu ashobora kugira ikibazo cyo kuziba kw'imitsi ku burumbuke yego turabizi ko ibibyimba bya fibroyide rimwe na rimwe bishobora gutera ubugumba bishobora no gutera ugukuramo inda kenshi ndetse no mu gihe cyo gutwita bishobora gutera ububabare bishobora kandi kubangamira uguhindukira k'umwana mu nda bikaba byasaba ko umubyeyi abyara bazwi ndetse na nyuma yo kubyara bishobora gutera kuva amaraso menshi cyane ariko nk'uko twabivuze ni ngombwa kumenya ko mirongo itatu ku ijana by'abagore bashobora kugira ibi bibyimba bya fibroyide ariko nta bimenyetso bagaragaza hariho uburyo bwinshi bwo kubivura bijyanye n'aho biri ingano yabyo uko umurwayi agaragara imyaka ye ndetse n'ibyifuzo bye mu bijyanye n'uburumbuke muri rusange uburyo bw'ubuvuzi bwashyirwa mu byiciro bitatu hari aho bisaba ko ibyo bibyimba tubikurikiranira hafi tuvuge niba umuntu akiri muto akaba arwaye ibibyimba bya fibroyide kandi nta bimenyetso bibigaragaza urategereza nta kintu ugomba gukora fibroyide ni ibintu bisanzwe ubushakashatsi bugaragaza ko hagati y'icumi na mirongo itatu ku ijana by'abagore bagira ibi bibyimba byo muri nyababyeyi rero inama ni uko bakwiye kujya bisuzumisha kandi nk'uko wabivuze ntabwo bitera kanseri biravurwa bigakira hari uburyo bwinshi bw'ubuvuzi
abarwayi b'iseru ku isi biyongereye ku rugero ruri hejuru ya makumyabiri ku ijana bagera kuri miliyoni icumi n'ibihumbi magana atatu mu mwaka ushize nk'uko bikubiye muri raporo yatangajwe n'ishami rya onu ryita ku buzima oms rifatanije n'ikigo cy'amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo abantu bagera ku bihumbi ijana na birindwi biganjemo abana bakiri bato bishwe n'iyi ndwara nubwo ari indwara ishobora kwirindwa binyuze mu rukingo rw'iseru abashakashatsi bagaragaza ko habaye igabanuka mu mubare w'abantu bakingirwa iseru kuva icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyakwaduka mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mirongo inani na gatatu ku ijana gusa by'abana hirya no hino ku isi nibo bahawe doze ya mbere y'urukingo rw'imbasa binyuze muri gahunda ihoraho y'ikingira ubu bushakashatsi kandi bugaragaza ko umwaka ushize mirongo irindwi na kane ku ijana gusa aribo bahawe doze ya kabiri y'uru rukingo hagati aho minisiteri y'ubuzima mu rwanda yatangaje irandurwa ry'icyorezo cya marburg aho hari hashize ibyumweru bibiri nta murwayi mushya wanduye iyi virusi mu mpera z'ukwezi kwa cyenda nibwo byari byatangajwe ko iki cyorezo cyadutse mu gihugu hanyuma mu kwa cumi u rwanda rutangira gutanga urukingo rwa mariburu mariburu ni indwara yandura bwangu itera umuriro mwinshi no kuva amaraso yica mirongo inani n'umunani ku ijana by'abayanduye cyakora mu rwanda ho ikigero cy'impfu cyari hasi na makumyabiri na gatatu ku ijana nk'uko byatangajwe na minisiteri y'ubuzima nshuti mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira he washington dc noneho tugeze umwanya w'ikiganiro magisi
kombo takisi kombo takisi kombo takisi mugiye gutega amatwi kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo takisi takisi ya grand lac uwo mugabo kubera ko nzi ibi kuri iyo modoka yawe imbere yanjye ubona nca hehe kandi ndihuta nari nzi kuri uri munyakavuyo we rusanze wowe njyewe ndimo kuyahuta ahubwo wowe wakuye iki kimodoka cyawe cya kiporoporo kiri kugenda nga reka mwe abanyarusange mumeze nk'inka z'iwanyu mugenda gutyo none washaka nce hejuru y'izi modoka zindi ko hari imodoka nyinshi imbere yanjye hano ni abanyarusange dukeneye iwacu tubareka mukazana izi modoka zanyu hano seruganda urumva mu buryo buroroshye byatari noneho tuwewe tukaza iwanyu mukatwishyuza amafaranga menshi none jeje ibyo ninjye ndabijeje meze mfunguzo vuba ndabiri kubera ko ndwaye imfunguzo nazongwaye byaba bizogasubira n'iwanyu mukavariye iwanyu mukazana iwacu mukateza jya maze saa yose mpagaze hano kubera wowe je nkurikiza amategeko ndi ngaha byemewe n'amategeko subiza imfunguzo zanje wacu nazongusubiza ariko kubera ko nta modoka zagize iwacu mba mushaka iwanyu urumva nacyo hano ntabwo tubashaka musubire iwanyu muzongere no kutubangamira hano je ikosa mfise n'iriya kubera ko ntabwo mushaka imodoka zacu iwanyu nacyo ntabwo dushaka imodoka z'iwanyu iwanyu iwacu urumva aneko ntashye yawe ndayitwaye kandi bano buri mani wankerereje nagira ryari kwa muganga aratwaye ikonake zanjye subiza ikonake yanjye nk'ubu munyeje na opitale sinshobora kubahamagara ngo banze kundepana ibi bintu n'ibiki
muga muga njya hano kureba umugore wanjye yaje hano kubyara basameze ati mwamunyerese nkamureba umugore wawe ari kwitabwaho n'abaganga wigira impungenge uba wicaye aho ngaho rwose oya oya muga sinakwihanganira pe maze sawa biri ndimo kubo mbabarira ndashaka kumureba nona muga wa mugabo wenda kumva rwose impungenge zawe zirumvikana ubu rero turacyategereje umuganga umukurikirana ubundi ntabwo ajya akererwa sinzi uko byamugendekeye ushatse kuvuga ko umuganga ashinzwe kubyaza ababyeyi nawe hari ariko turizera ko aragera hano mu kanya rwose sinabyihanganira pe sinabyihanganira umuganga akererewe ati ubu umwana wanjye aramusafuye ngo kubera ko muganga agomba kwita ku babyeyi naho hari mwambwira iki rero nkubwire wa mugabo we uyu muganga niwe wa mbere muri aka karere pe rwose ashobora kuba yagize nk'ikibazo mu nzira kuko ibyo gukererwa ntiyarabisanganye ariko rero wenda reka tutegereze gatoya ibyo saga arabiwurira ibyo bitaro ndabireka uyu muganga barebwe mwirukane pe eh imana ishimwe dore dogiteri arahageze muga karame dogiteri bimeze gute wa mugore yaza kubyara bimeze gute wa mubyeyi hari abaganga bari kumwitaho ahubwo dogiteri mwamfasha gusobanura uyu mugabo uyu ni umugabo we ntibishoboka ariko mana yanjye ndarota cyangwa wowe
oya ntumbwire uyu mugabo atwara tagisi twahuriye ku mupaka antwara ku ntage zanjye ni wo mugabo w'uyu mugore yaje kubyara mbega ibintu nakoze wa mugabo we karame ndabyumva ko wari uri siterese kubera umugore wawe ashaka kubyara mugabo niba wari ukwiye kumfata kujya dogita ntabwo nari mbizi pe kandi nari nanjye nari nje kwita ku mugore wawe ese habaye iki hagati yanyu njye mwansobanurira urumva urabona ko nacerewe kandi urazi ko atari ko nsanzwe ameze ni amakosa y'uyu mugabo yantwaye ku ntakiri z'imodoka ngo kubera iki se kandi mwumve ngo kubera ndi umunyarusange ngo ntashaka abanyarusange binjira iwabo ariko usumva ibintu za mugabo nyine gusa sangewe dogita warayi basonyi dogita hasonyi wa ibaze nabaye uburije gusiga imodoka yanjye ku ibarabara mfata bisi kandi urazi yuko bisi nazo ziratewe nakoze amakosa ariko abantu b'ubu baba bari gute wa mugabo ibyo bintu wabikoreye iki koko ndasabye imbabazi urumva nari nataye umutwe kubera ko umugore wanjye ukuntu ameze urumva ikindi nari mfite n'ibibazo by'abantu banyarusange buri bazane imodoka zabo hano iwacu kandi yari iwawe ntibatukubaha amafaranga menshi cyane ku modoka zacu kandi hano iwabo bozi binyira biroroshe mumbabarire ni ukuri kw'imana mumbabarire muga basi mumbabarire munsonywe n'ibifunguzo do muga tubanza tujye kureba umubyeyi umenya habaye ikibazo none se ko mugiye mutasobanuye umugore wanjye n'umwana bapfuye se basi muga mumfashe pe masi mbimenya ntamukerereza shaka
cyari ikiganiro kombo tagisi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo tagisi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radiyo voix d'amerique
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba ni aha ahumurije ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika aya makuru mwagezwagaho nanjye timu harisi ishimwe nshimiye na bagenzi banjye bamfashije kuyategura no kuyabagezaho nawe geoffre mutagoma wamfashije kwegeranya aya majwi ndagushimiye mugire umugoroba mwiza murangiza umwaka dushoje neza ari nako mutangira